Ini radiyo ijwi rya Amerika. Iradiyo ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. mwaramutse inshuti mwese tuzindukanye kuri uyu munsi wa kabiri itariki 18 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu dusamiranira i washington dc muri kano gatondo muzindukanye na alphonse ndayikenguye ntibadutwaye ngira baraba ku jisho je ndazi nko bafashe bamaze kumufata baramwaka akarangamuntu bamwatse akarangamuntu mu nyuma bamubaza ahavuka arahavuga hama araheza amubwira ko ahazi umugabo amubesha atari yavuka uyu ni umwe mu babonye aho bariko barahagarika abo bantu iyi nkuru n'izindi turaza kuzigarukako reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu arenze bigirimana mwaramutse neza ruyizi muramuze Etienne ndaramukije n'abariko baratwumviriza umunyamabanga mukuru wa oni ban kimun aranegura ubwicanyi bwagizwe kuri colonel jean bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru by'intwaramiheto mu burundi n'abantu bataramenyekana kwigenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi k'umunani arahogeje kandi umuryango wiwe ibyo bishyikirizwa mu itangazo umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa oni yatanze kuri wa mbere ku kibazo cy'uburundi umunyamabanga mukuru wa oni afise amakenga menshi ku bwicanyi bufatiye ku mvo za politike mu burundi arashimira akigoro ka leta ku kugerageza kugira amatohoza no kurengukisha imbere y'ubutungane abagenda bakekwa muri ubwo bwicanyi umunyamabanga mukuru wa oni yongeye gusaba abarundi gusubira mu biganiro byihuta mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo byabo yongeye kwibutsa ko oni bandanya gushyigikira ibikorwa byo kugerageza kumvikanisha no kugarura amahoro n'umutekano mu burundi perezida wa sudani y'amajyepfo yanse gushyira umukono ku masezerano y'umwumvikano agamije guhagarika intambara yari imaze amezi mirongo ibiri muri icyo gihugu abari bahagarikiye ibyo biganiro Addis Abeba bamenyesheje ko perezida Salva Kiir wa sudani y'epfo yasabye ko bomwongera iminsi cumi n'itanu kugira abanze asubire mu gihugu kuvugana n'abo basangiye kurongora igihugu iyo ngingo ni iya nyuma ifashwe ku biganiro byari bigamije gushyika ku masezerano hagati ya leta n'abaroberi byari ko bibera iya disabeba muri etiyopiya bikaba byari byateguwe n'ishyirahamwe rigejwe iterambere muri afurika igade abajijwe n'ijwi rya amerika nimba intambara igiye kubandanya muri sudani y'amajyepfo umuvugizi w'umugwi w'abaroberi barwanya leta yitwa stephen peri yishyuye avuga ati bisa nkaho ariko bigiye kugenda perezida wa misiri abdel fatah el sisi kuri wa mungu yarashyize umukono ku itegeko rishya ryo kurwanya iterabwoba iri tegeko risabira igihano cy'urupfu no gufungwa burundu ku byaha bimwe rigatangisha amande aremereye ku batangazamakuru batangaza ibinyoma ku bitero by'iterabwoba perezida sisi yari yamenyesheje mu kwezi kwa gatandatu ko agiye gukomeza amategeko ya misiri agwanya iterabwoba aho hari nyuma y'aho ikibombe cishe umushyikirizamanza mukuru w'icyo gihugu hakurikijwe iryo tegeko rishya abashinga canke bakarongora imigwi y'iterabwoba bashobora kuzohanishwa igihano cyo gufa abaterera amafaranga abakoresha iterabwoba bishobora gutuma ubikoze ahanishwa igihano cyo gufungwa burundu abamenyeshamakuru nabo bazovuga amakuru atandukanye n'ibyo abategetsi batangaje ku gitero kiba cyabaye bashobora gucirwa amande ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'ibihumbi mirongo itandatu na bine by'amadolari y'abanyamerika abantu bashika cumi n'umunani nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu kibombe caturikiye kuri wa mbere mu gisagara ca bangkok mu gihugu ca tayilande ico kibombe catewe ahantu hahurumbirwa n'abakerarugendo benshi kandi hari n'amaduka y'ubudandaji hamwe n'amahoteli atanu akomeye cyane muri ico gihugu ca tayilande abategetsi ba Thailand bamenyesha ko abateye ico kibombe bari bafise intumbero yo kwica no guhungabanya igisata c'abakurarugendo igisata cinjiza icicumi ku butunzi bw'ico gihugu
urakoze aroyizi ku makuru yajeje kudushikiriza reka noneho tuje mu makuru yo mu karere tuyatangurire mu rwanda ibihugu bya afurika n'u rwanda rurimwo birarajwe ishinga n'ihindagurika ry'ibihe ibi bikagira ingaruka mbi ku mwimbo mu nama ihuje ibihugu mirongo itanu bya afurika yatanguje ejo igari mu rwanda abayiri- abari bayirimwo barabiye hamwe uko ibihugu bya afurika byorwaniriza hamwe ikintu cose coza canduza ikirere ni inkuru ya asumuta kadoyi ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zatangiye kwigaragaza mu rwanda cyane cyane ku birebana n'ubuhinzi abahinzi ntibakimenya neza igihe imvura izagwa ari nyinshi ubwo izaba yagabanutse ndetse n'igihe cy'izuba ibi bigira ingaruka zikomeye nk'uko byasobanuwe na dr mukankomeje rose ushinzwe ikigo cy'ibidukikije mu rwanda ntabwo imvura yacu ikigwa nk'uko yagwaga kera mu kwezi kwa- guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa gatanu twabaga dufite igihe cy'imvura nyinshi cyane ikagenda igwa buhoro buhoro ikazageza igihe mu kwezi kwa kane aba ari nyinshi ariko ubu uyu munsi igira iryo ikagwa umunsi umwe ugasanga imvura yaguye ishobora kuba ihwanye n'iyakaguye yenda nko mu kwezi kose iyo iguye ityo rero ari nyinshi ni ukuvuga yuko irangiza muribuka mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ukuntu twagize imyuzure imihanda iracika ibyo twahinze biragenda iyo uri igihugu rero gitunzwe n'ubuhinzi ukaba udafite wowe ubwawe udashobora gu- kumenya igihe izagwira cyangwa se n'uburyo waku- wakumira cyangwa se ngo uhangane n'ingaruka zabyo ni ibintu bikomeye hari n'igihe duhura n'izuba ryinshi iryo zuba iyo riguye iyo rivuye ari mu gihe cyo- cy'imvura urumva yuko umusaruro wacu nawe wangirika mu nama ihuje ibihugu bya afurika ibera i kigali abayiteraniyemo barasuzuma uko iki kibazo cyagabanuka abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bemeza ko ikirere cyanduzwa n'imyuka ituruka mu nganda zabaye nyinshi imyuka y'imodoka n'ibindi ingaruka ziboneka cyane cyane muri iki gihe hari izishingiye ku ndwara ziterwa n'iyo myuka yanduye abantu bahumeka ariko izigaragaza cyane ni izishingiye ku buhinzi ihindagurika ry'ibihe riri mu bigenda bica abahinzi intege bamwe bakemeza ko guhinga bitakiri umurimo wabatunga nahinze ahantu mpahinga nahingishije ibihumbi cumi n'umunani sinakuramo n'ibihumbi bitanu ku bishyimbo rero nahinze ibishyimbo ubwo abenshi baretse guhinga kuvuga uti n'undi ndahinga nta kintu nzasarura ukabigenza ute ukajya urya uhashye mu isoko nahinze ibiro mirongo ine by'ibishyimbo nta n'ikiro gitanu nta n'ibiro bibiri ubwo si yo sinzara ngwino nje kukwereka isamba iri hariya nabuze amafaranga yo kurihira umunyeshuri umunyeshuri aricaye ubwo se ubwo ntabwo iyo ari inzara leta y'u rwanda ivuga ko yagerageje gushyiraho ingamba zifatika zigamije guhangana n'iki kibazo ariko ingamba za leta y'u rwanda ngo ntacyo zamara ibihugu byose bidahagurukiye rimwe mu guhangana n'iki kibazo twashyizeho ingamba y'igihugu irebana n'ukuntu buri gice cy'imibereho y'ubuzima bw'abanyarwanda twashobora guhangana nayo dufite porogaramu cumi n'enye hari ijyanye n'ubuhinzi ijyanye n'inganda ijyanye no gutura Nk'abanyarwa- nk'abanyafurika rero twicaye hano ni ukuvuga yuko udashobora kuba wakora wenyine mugenzi wawe hakurya ntacyo akora iyo amashyamba yacu twayamaze cyangwa se tukajya gucuruza amakara hakurya cyangwa nabo bakayazana hano ni ukuvuga ngo imvura iyo ibuze mu burundi natwe hari ingaruka bitugeraho aha rero tujya kwicara tuganire turebe ese nka afurika ni iki twakora ku buryo natwe twagira ijwi rimwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi fao ryari riherutse gusohora icyegeranyo cyerekana ko ubutaka buto u rwanda rufite bugenda butwarwa n'isuri iyi nayo iterwa n'uko ibihe byahindutse imvura yagwa ikoga ari nyinshi cyane ikangiza byinshi fao ivuga ko ubutaka butwarwa buri munsi kandi mu rwanda ubutaka buhingwa bungana kilometero kare ibihumbi bitanu uyu muryango uvuga ko hatabayeho ingamba zikumira isuri ubutaka buto bugakomeza bugenda hazabaho ikibazo cy'ibiribwa mu rwanda mu minsi iri imbere iyi nama yitabiriwe n'impuguke mu by'ubumenyi bw'imihindagurikire y'ibihe irimo ibihugu mirongo itanu bya afurika abayirimo bazamara iminsi itatu i kigali bareba uko bahangana n'iki kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali reka tugaruke mu burundi igipolisi cy'u burundi kimaze iminsi gifata abantu batandukanye na cane cane abanyarwanda ku munsi w'ejo carafashe abantu bashika mirongo itatu abenshi muri bo bararekuwe bavuye mu ibohero ry'ahitwa kuri besere hasigaye abantu batanu bane b'abarundi n'umwe w'umunyasenegale abanyarwanda bafashe ku munsi wa gatanu bo baciye batwarwa mu rwego rw'iperereza icegera c'umuvuzi w'igipolisi pierre nkurikiye asigura ko ari igikorwa cy'igipolisi cya minsi yose kuraba abafitaniye ingorane n'amategeko ibyo abanyarwanda bari mu rwego rw'iperereza ntacwi rya amerika rero bamenya ko cyane cyane ko umuvugizi w'urwo rwego telesiforo bigira imana tutashoboye kumuronka byose byatanguye ku munsi wa gatanu aho abakorera aho bita kuri bata bavuga ko bagiye babona igipolisi kije gufata abantu bamwe bahogwa ko badafite ibyangombwa abandi nabo benshi bafashwe bari abanyarwanda uyu ni umwe mu babibonye jewe uko nabibonye baje nk'abaje barondera uburangamuntu mu banyagihugu hari kuwa gatanu nyene baraza baradusaba uburangamuntu ufise akagatanga utagafise ntagatange ariko twagiye kugira mu nyuma ibibazo vy'ingene baciye baja mu mamagaza dusanzwe dufise abanyarwanda abanyarwanda dukorana nk'aba basanzwe nibo binjiye mu magazin barabafata nibo guca babajyana kubafata nibaza yuko ata muntu ashobora kuba ari mu gihugu ngo agire iduka ringana gutya ntabe afise ikimuranga aba afise ikimuranga aba afise ikintu kimuha uburenganzira bwo kuba mu gihugu sinumva rero igituma babafata kuko baba bazwi n'abantu bazwi n'amategeko bamwe muri bo bafise amanifu bafise ibibaranga baf- barazwi na leta batanga amakori abo bantu bafashwe abarundi bararekuwe abanyarwanda bo baciye batwarwa mu rwego rw'iperereza nk'uko abo mu miryango y'abo bafashwe babimenyesheje ijwi rya amerika kuri uyu wa mbere byaboneka ko abapolisi bafata abantu badafite ibyangombwa ariko hari n'abafite ibyangombwa batwawe bivanye n'aho karangamuntu zabo zatangiwe uyu adusigurira ibyashikiye mugenzi we cuno munsi ho je nibaza ko caje gikaze kubera naho ariko ufise karangamuntu baragufata bakagutwara ntibadutwaye ngira ngo araba kujisha je ndazi nko bafashe bamaze kumufata baramwaka karangamuntu bamwatse karangamuntu mu nyuma bamubaza aho avuka arahavuga ariko oya aho yavuka ya- na- nabona gusa ariko aramazi sinashoboye kuhafata neza namubwira aho avuka hama araheza amubwira ko ahazi umugabo amubesha atari yavuka kandi arivyo vyanditse kuri karangamuntu twashoboye gutomokerwa natwe umuntu ariko arabiraba twibaza yuko baba baje kurondera abantu batagira ivyangombwa Yego. hari nko numvise bigeze kubwira begereye ikamyo ngo uva ku musaga ngo mushire hejuru yo mubwe ku musaga rero ntitwashoboye kumenya igituma avuze ayo majambo nk'ayo ateye ubwoba sitwo kuva ku musaga ari igicumuro mu gipolisi bamenyesha ko hari hafashwe abagera ku mirongo itatu mugabo benshi barekuwe hasigaye batanu muri bo bane n'abarundi uwundi ni umusenegare atarakwije ibimuranga icegera c'umuvugizi w'igipolisi yamenyesheje ko mu bafashwe n'igipolisi ati abanyarwanda barimwo kandi ngo ni umurimo wa minsi yose w'igipolisi kuraba abantu bafitaniye ibibazo n'amategeko kandi ico gikorwa gikorwa umwanya uwo ari wo wose pierre nkurikiye ntahakana ko hari abanyarwanda bafashwe ariko ubu ngo bari mu rwego rw'iperereza narondeye umuvugizi w'urwego rw'iperereza telesifo bigirimana kugira ndamubaze impamvu abo banyarwanda ababo bavuga ko bafise ibyangombwa bagifunzwe ikindi nashaka kubaza umuvugizi w'urwego rw'iperereza ni ibijanye n'abantu bivugwa ko bakubagurirwa aho muri urwo rwego nk'uko abavayo benshi bamaze kubibwira ijwi rya amerika ariko telesifo bigirimana sinashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ni inkuru tubandanya tubatohoreza i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika turacari mu burundi aho abatwa baba ku musozi wa zege muri komine n'intara ya gitega bababajwe cyane n'ubukene barimwo ku bw'abo batwa ngo ababaserukira mu nzego z'igihugu nta na kimwe babamariye ni inkuru ya fidelite ishatse ntituronka aho turima ngo twagurirwe nk'abandi nubona heraba nk'aya matongo tubamwe nk'iri tongo nk'ubu n'ubu n'ubu aba abasangiye agatongo kamwe uyu mukenyezi w'umutwakazi ariko aratwereka ukuntu bagiwe badafise aho bakubita isuka we n'umuryango wiwe bafise ikivi kimwe gusa ni gatoya nta n'imetero na cumi nta handi hantu ufise naho nyene naho honyene nta handi ushukara imirya mwibiki hageze mu bi- mu bigori ndagateramwo mutugori nyene hageze mu biharage nkakarimamwo uduharage nta kindi uca wimbura ibingana gute nta n'ibirona bitanu ndaharonka nucubaho gute ncambaho nabi nyene naho badafise aho barima hakwiye abatwa bakirimiye abagabo bavuga ko uretse isuka atawundi mwuga boronka uborohereza kubera ko bakumigwa uburyo bwo kurima turarima mugabo turondera ibyo kugira turondera ibyo kurya kugira tubeho abandi bahungu mungana baja gukora akazi kiboyi abandi bahungu mungana bagenda kugikora akazi k'abataxi vero n'iki mbewe ubwo buzi bwose warabwerageje urabura basha bwose je naragerageje mubu nta kazi mbona ko nteze mbere atarakukurima noneho kuri Rwanda yerera ngo ndagukora mu gisagara ni Rwanda yerera babonye ndiko ndagenda mu ibarabara bavuga ngo nta kintu kimugenda atari ubusuma kuko abana babatwe twe babonye twaruce tugeze ngaha bavuga ngo nta kintu kitwinjiza atari ubusuma ubuzima bw'iwacu butera busubira inyuma abo batwa bavuga ko bugarijwe n'ubukene mu gihe basanzwe bafise amashirahamwe agera kuri atandatu ku rwego rw'igihugu avuga ko hajejwe iterambere ryabo hambavu y'ayo mashirahamwe abatwa barafise ababaserukira mu nzego z'igihugu ni ukuvuga batatu batatu mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamateka nk'uko ibwirizwa shingiro ry'uburundi ribitegekanya naho biri uko ku bijanye n'ayo mashirahamwe yishinze guteza imbere umutwa abatwa bizege twaganiriye babazwa n'uko muri ayo mashirahamwe bashiramwo abanywanyi batari abatwa gusa mugo ivyo bintu vy'iterambere riza nyene rigashikira nyene ku batwa ntiryigera riboneka kubera rigiye kuza uca usanga bariteranije n'abanyagihugu benshi ugasanga hariyo mbere n'abatwa bake kandi vyasaba yuko iryo shirahamwe ari ry'abatwa usanga nk'ishirahamwe twokodemo ku buntu twagiramo n'akantu nyene kakaboneka uca usanga turimo turahomba gose kubera bari kubinjizamwo abantu kandi iryo shirahamwe ari twe twogikoreye nayo ku bijanye n'abaserukira mu nzego z'igihugu abatwa twaganiriye harizege bamenyesha ko ataco babamariye ishwe nabo turabona abo ba- bari muri izo nzego ndabyakira nabi nyene nuko bataduserukira natwe ngo tumere neza nk'abandi byakira nabi nyene nk'abo twumva ngo bakomakomeye nta n'umuntu n'umwe twe turigera tubona mu buzima bw'iwacu twe tubyakira nabi gose kuko natwe badaheta ngo badushikeko ngo baduteze imbere nk'abandi Ico twibada ko badukumira none ko cisha dusanga abanyagihugu bahariya aribo bariko baraduteza imbere badufashe mu bintu kandi basomba nabo nyene bavuga ngo barateye imbere sindizera severin umuyobozi mukuru wa aideb rimwe mu mashirahamwe y'abatwa amenyesha ko gushiramwo ayandi moko mashirahamwe yabo ari ku neza y'amashirahamwe y'abatwa ku bw'iterambere ryabo nuko nkumbuye bataramenya akamaro bafitiye ishyirahamwe ko kenshi usanga bajya abamambere bandi bajya basanze bari mu ishyirahamwe usanga kenshi hari bimwe bimwe bafasha mu ishyirahamwe bivanye n'uko ishyirahamwe ryacu ryatanguranye uburyo buke usanga bajya abamambere b'iteka tubita abamambere b'iteka hari interano bagenda baratanga kugira ngo ishyirahamwe rigende riratera imbere igihe tuzobona ko abatwa benshi batabikunze tuzokora ibyo bashatse abamambere b'iteka tubahebe vyongeye ntakana ko abaserukira abandi mu nzego batitaho bikwiye aho baserukira kuri ivyo aramenyesha ko ubu ibintu bigiye guhinduka ntibigeze babagendera baje aho baba naho gituma twasavye urwego rwa seni kugira ngo baduhindurire baduhe bashasha bya turabe nabo nyene ko ari ikintu bazokora ubu babashasha ngira ngo nibaza ko bazobishobora gushika igihe tuzoronka amahoro barasinye bonyene kubateza kugendera abatwa bene wacu kuvuga mu mezi atatu tuzohora tubabaza mwakoze iki two twabarungitse kugira mu duserukira mu nama nkenguzamateka mwakoze kugira ngo ejo nibatabikora nabo nyene bazobera nka babandi ntituzobemera ko bazosubira mu izo nzego ko bazoba dusubiza inyuma ibujumbura fidelite yishatse ku buryo rya amerika mu kirundo naho ishirahamwe riharanira agateka ka muntu avetebe mu ncamake mu ntara z'uburaruko rivuga ko ritewe impungenge n'ubwinshi bw'abanyororo mu ibohero ry'abagabo rya ngozi ukudindiza imanza no gufunga abantu ku vyaha bidatohojwe neza nivyo iryo shirahamwe avedebe rivuga ko bituma abanyororo baba umurengera ni inkuru ya jambo skonda rurinze abanyororo bafungiwe mu ibohero rikuru rya ngozi bamaze kwiyongera inshuro zitatu zirenga abo ryari rigenewe kwakira jana y'abagabo aserukira ishyirahamwe riharanira agateka k'abanyororo avedp mu karere k'uburaruko arasigura igituma abanyororo babandanya biyongera muri iryo bohero nk'iri boherero rikuru ry'abagabo ry'ingozi ryari ritegekanijwemo abantu amajana ane ariko uyu munsi twe turavugana ku itariki harimo abanyororo igihumbi n'amajana atatu na mirongo itanu n'umwe ubu turiko turavugana hari abanyororo na cane cane abo mu ntara ya kirundo aho abanyororo kuva mu bihumbi bibiri n'icenda ibihumbi bibiri n'umunani gushika uno munsi imanza zabo zitarava mu nzira iyo bageze n'abahigwa bakarenguka kugira ngo baburanishwe uca usanga baciwe imanza z'imyaka iri munsi eh, biri munsi y'ibi- y'umunyororo bamasanze bamaze muri mu gasho canke bakambikwa izera mu vy'ukuri nk'uko amategeko abitegekanye umushikiriza manza yagiye kuri tere agatohoza neza ivyaha ingene vyagenze umunyoro ntiyomara y'umwaka ataraburanisha urubanza ngo ruhere kuko yoba afise ivyemezo bikomeye yomurengukisha rimwe gusa urubanza rukaca ruhera mu gihe ishyirahamwe avedp rivuga ko intara ya kirundo ariyo ifise abanyororo benshi bataracibwa imanza mu ibohero rikuru rya ngozi desire ntahomereye arongoye sentare nkuru ya kirundo avuga ko bashobora gutwara abanyororo mu kirundo umunsi wo kuburana bakababuranishirizayo canke bakabasanga ingozi kuri ubwo buryo bwa mbere avuga ko hari intambamyi bivanye n'abanyororo baba batwaye ku mfungwa za politike desire ntahomereye avuga ko haca haba akaguma kuri sentare nkuru ya kirundo yise trouble de l'ordre public kubagirizwa ibyaha by'amaraso avuga ko bashobora no kwiheba bagatoroka bafatiye ku buremere bw'ibihano bashobora guhabwa abo bigendeka n'abagirizwa ibyaha bisanzwe aho umukuru wa sentare nkuru ya kirundo avuga ko bashika batera akajagari aho barazwa mu gashuka parke ya kirundo ku buryo bwa kabiri bwo kubasanga ingozi umukuru wa sentare nkuru ya kirundo avuga ko bagira ingorane zo kunguruza ivyabona vyinshi n'imodoka bifise assurance y'abantu bake no kuronka induhuro y'inzira ku bacamanza baba biyunguruje umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya kirundo akavuga ko muri iyi minsi abacamanza bitanga bakaja kuburanisha abanyororo ingozi ataco basavye ariko ati si bizobandanya arico gituma asaba gushigikira ako kigoro mu gihe ishirahamwe AVDP ryagiriza amaparke ko adatohoza neza ivyaha imbere yo gushengeza abo bagiriza Gerard niyo kindi umushikiriza manza mukuru wa parke ya Kirundo avuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza kugira bashike aho ivyaha biba vyabereye akavuga ko kubera ubusaza bw'imodoka adashobora no kungururiza abanyororo ingozi baba bamaze gufatirwa ingingo yo kubandanya baburana bafunzwe bigatuma mu gashoka parke naho nyene haguma ubwiyongere bw'abanyororo ishiramwe avedeperiti iruhande y'ubuzima bubi bw'abanyororo na leta irahahombera yumvira aba- abanyororo bafungura ubugari n'ibiharage ntibabahindurira hari abanyororo bagwara bakandikirwa imiti bakaca babura iyo miti abanyororo bamwe hari n'igihe usanga banapfuye bivanye n'ingene babuze uburyo bwo kwivuza abanyororo bataracirirwa imanza mw'iri bohero rikuru ry'abagabo rya ngozi n'amajana indwi na mirongo itandatu na babiri amaze gucirwa imanza n'amajana atanu na mirongo umunani n'icenda avedep rero ikabona yuko na leta ubwayo irahahombera kuko iri kuraraba iyi sitoke urayibona ngaha nta sitoke ishobora kumara ukwezi twagerageje kubaza abarongoye ibohero rya ngozi uko ubuzima bw'abafunzwe bwifashe muri rusangi ariko ntibyashobotse ko tuvugana kuko badusabye kurondera uruhusha rwanditse ruboneka ari uko twimenyekanishije mu bushikiranganji bw'imigenderanire imbere yo kurusaba mu bw'ubutungane no mu biro bikuru by'amabohero mu burundi abanyururu baturuka kure na cane cane mu kirundo barahava bagahebwa nabi wabo benshi bakabonana iyo hageze kuburana biratugora cyane kuko itike ni ndende kandi hari aho usanga natwe mu miryango ata buryo dufise tukabaheba nyene bitatuvuye je naheruka ngaha haciye imyaka ibiri biratugora cyane ni itike ukagira itike y'ivyabona na wewe bica bitugora mu miryango ntawoza kuba icabona ngo yitangire amahera baba abafunzwe abajejwe ubutungane cyangwa abafise ababo bafunzwe barabona ko hakenewe amabohero mu ntara na cane cane mu ntara ya kirundo aho mbere amazu yariko arubakwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ngo abe ibohero rikuru perezida merikiyo ndadaye yahavuye afata ingingo yo kuyahinduramwo ishure ryisumbuye amaze gushikira ubutegetsi amaze kubona kandi ko arivyo bikenewe ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'ubumwe za amerika
ubufatanye mu ntambara yo gushakisha joseph kony umuyobozi w'umutwe wa lords resistance army umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bugeze mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika abadepite barenga icumi mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana joseph kony n'umutwe wa lra kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyokomuntu umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri sena ya leta zunze ubumwe za amerika ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga amerika ikomeje guha ibihugu bya afurika kugira ngo bihangane na konyi n'umutwe we iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba tariki ya cumi z'uku kwezi kwa munani abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga bukware bwanakonyi n'umutwe we banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri leta guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu konyi akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye hashize imyaka irenga icumi konyi n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya uganda repubulika iharanira demokarasi ya kongo sudani y'epfo na repubulika ya centrafrique ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi binatuma abarenga ibihumbi magana ane na mirongo itanu bava mu byabo ibihugu bya uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya rra ariko ntibabigeraho icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa afurika yunze ubumwe umuryango w'abibumbye leta zunze ubumwe za amerika n'indi miryango bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese iki cyemezo cy'inteko ishinga amategeko ya amerika ni ikimenyetso cy'uko amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba repubulika ya central afrique aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kuwutsinda burundu leta zunze ubumwe za amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo
iryo ryari rya jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka mugenzi wacu aroyizi bigira imana atwibutse ibice bikuru bikuru bya bigize ayo makuru aroyizi
umunyamabanga mukuru wa oni ban kimun aranegura ubwicanyi bwagizwe kuri koroneli jean bikomagu yaho- yahoze arongoye ibiro bikuru by'intwaramiheto mu burundi yishwe n'abantu bataramenyekana ku itariki cumi na zitanu z'uku kwezi k'umunani arahoza kandi umuryango wa koroneli bikomagu umunyamabanga mukuru wa oni afise amakenga menshi ku bwicanyi bufatiye ku mvo za politike mu burundi arashimira akigoro ka leta ko kugerageza kugira amatohoza no kurengukisha imbere y'ubutungane abagenda bakekwa muri ubwo bwicanyi perezida wa sudani y'epfo yanse gushyira umukono ku masezerano y'umwumvikano amasezerano agamije guhagarika intambara yari imaze imya- amezi mirongo ibiri muri icyo gihugu abari bahagarikiye ibyo biganiro adisabeba bamenyesha ko perezida Salva Kiir wa sudani y'epfo yasabye ko bamwongera iminsi cumi n'itanu kugira abanza asubire mu gihugu kuvugana n'abo basangiye kurongora igihugu abantu cumi n'umunani nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu kibombe cyaturikiye kuri uwa mbere mu gisagara cya bangkok mu gihugu cya thailand icyo kibombe cyatewe ahantu hahurumbirwa cyane n'abakerarugendo kandi hari n'amaduka y'ubudandaji hamwe n'amahoteli atanu akomeye cyane muri icyo gihugu gushika ubu ntawuriyitirira icyo gitero perezida wa misiri nawe muri misiri abdel fatah el sisi kuri uyu wa mungu yarashyize umukono ku itegeko rishya ryo kurwanya iterabwoba itegeko risabira igihano cy'urupfu no gufungwa burundu ku byaha bimwe rigatangisha amande aremereye ku batangaza ibinyoma ku bitero by'iterabwoba perezida sisi yari yamenyesheje mu kwezi kwa gatandatu ko agiye gukomeza amategeko ya misiri agwanya iterabwoba aho hari nyuma y'aho ikibombe ciciye umushikira- umushikirizamanza mukuru w'icyo gihugu hakurikijwe iryo tegeko risha abashinga canke bakarongora imigwi y'iterabwoba bashobora kuzohanishwa igihano cyo gupfa guterera amafaranga abakoresha iterabwoba bishobora gutuma ubikoze ahanishwa igihano cyo gufungwa burundu abamenyeshamakuru nabo bazovuga amakuru atandukanye n'ivyo abategetsi batangaje ku gitero bashobora gucibwa amande ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'ibihumbi mirongo itandatu na bine vy'amadolari y'abanyamerika abagwanyi mirongo itanu b'abataliyano nibo bishwe kuri uyu wa mbere mu bitero by'indege za pakistan byabereye mu buraruko busha uburengero bw'ico gihugu kuri wiwe gihana na afghanistan
mubandanye mwumviriza iradiyo ijwi rya amerika tuvugira i washington dc nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari tabateguriye bigarukiye aha ariko reka tubatumire kubandanya mwumvira ijwi rya amerika mwakoze kudutega amatwi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
muraho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga cya none Ah, muri iki kiganiro cya none turavugana n'abahanzi b'abarundi bamaze iminsi bahunga igihugu biturutse ku mpamvu z'umutekano muke umaze iminsi mu gihugu cy'uburundi babayeho bate ejo hazaza habo hifashe gute ese ni uruhe ruhare bafite mu kwimakaza umuco w'amahoro n'ituze mu gihugu cy'ababyaye nibyo tuganiraho muri iki kiganiro cya none ariko reka tubanze tuvugane n'umunyamakuru wacu uri i kigali mu rwanda desire hatungimana uraho muraho edi kandi turishimye cyane hano kuri radiyo ijwi ry'amerika kongera kukuvugisha kandi twongera kukwakira mu biganiro byacu kaze neza desire Na murakoze cyane umaze iminsi uri muri icyo gihugu cy'u rwanda ah, nk'uko nari maze kubivuga hari abanyamuziki benshi b'abarundi bahungiye mu rwanda kuva ingorane z'umutekano muke mu burundi zitangiye ese dushobora kutubwira muri make abo bahanzi babayeho bate ubuzima bw'umuhanzi mu rwanda bwifashe bute Ah, abo muvugana bakubwira iki ni ukuvuga edi nk'uko wabivuze abo tuvugana batubwira yuko bahunze umutekano muke uri mu gihugu cy'u Burundi barashyika hano mu rwanda bamaze gushyika hano mu rwanda ntibarenze amaboko kuko baravuga bati hari abantu bakuru babo bigeze kuba barahunze mu gihe cya mirongo icyenda na gatatu mirongo icyenda na kane hamashaheba umuziki ati bo b'intumbere yabo si uguheba umuziki ugiye kuraba koko barabandanya bacuraranga aho mbere ngaha mu rwanda ibyo bita amakonseri byamara biriko biraba ugasanga abo banyamuziki b'abarundi nibo bahari ugasanga nk'umuririmbyi yoya jamari ari kumwe n'abitwa ba orga ariko barateramisha abantu ugasanga eh, umugwi w'intatana uri ngaha mu burundi uriko urateramisha abantu ugasanga rero abantu barabitaba ku bwinshi babitaba ku bwinshi kubera kiretse ko hari abarundi benshi bahungiye ngaha i kigali reka n'umuziki w'abarundi abanyarwanda barawumurumbira ugasanga kuko nko muri rositi club y'ikimironko aho bakunda guteramira ugasanga barabitaba cyane rwose ukabona ko bakunda izo ndirimbo zabo bagahaguruka bagatamba eka n'abarundi baje kuraba mbere ukavuga bati biraturyohera duse kumva koko agahugu k'abaririmbyi bacu ugasanga rero nicyo ki- niko babayeho muri ino minsi nta kazi bagira nta kindi bakora kiretse guteramisha abantu hanyuma ba nyene eh, ubunywero cyangwa ba nyene aho bashatse ko bateramira bagaheza bakabaha ari udufaranga nubwo baba muvuganye bakubwira ko n'ubundi ari nk'ica n'ikize ari kugira gusa babandanye bacuraranga kandi bakavuga yuko no ngaha mu mahanga bazobandanya baririmba bagasohora indirimbo abo twavuganye rero ni uko bavuga kandi ukabona koko ko ata eh, babikora ba- banezerewe babikora koko ari abaririmbyi nk'uko bahora bateramisha abantu mu gihugu cy'u Burundi ese desire hari bamwe muri abo baririmbyi bashobora kuba barahunze igihugu wenda kubera ko baronderwa n'ubutegetsi bivanye n'indirimbo zabo ah, bacuranga
Eh, bariho koko kuko hariho nk'abo baririmbyi nk'abayoya jamali bararirimba indirimbo nyinshi zirwanya ibiturire ugasanga koko baravuga ko leta ifishemo uruhara bakerekana yuko igiturire ari kibi kandi kenshi iyo leta itagihanye usanga bikorwa indibo nyinshi hariho abaririmbyi bo mu mugwi Lion Story eh, tutashoboye kuronka kubera batubwira ko bageze mu gihugu c'u- c'u- ca Uganda abo bose baririmba indirimbo bamwe mu gifaransa bita des chanteurs engagés baririmba indirimbo bakaduma urutoke kuri abo bariho bose baba bakeneye kuvugisha ugasanga rero bonya ubutegetsi ntiburyoherwa n'izo ndirimbo zisanga kenshi zibatunga urutoke bagaheza rero bakaronderwa naco gituma catumye muri abo ntugiye kudondagura bata igihugu hari n'abandi rero bataye igihugu cabo barahunga kubera umutekano muke warangwa mu gisagara ca bujumbura aho baherereye mu makartie babamwo harangwa amasasu ya misi yose bakavuga bati ntawe turaranga amasasu ariko aravuga ati reka dukinjure turabe ahubwo ko umutekano wacu utohava ubangamirwa Eh, desire hatungimana mu gusoza aha amakuru atugeraho ni uko hari abanyamuziki barenga mirongo itatu bamaze kuva muri icyo gihugu cy'u Burundi bahunga mu bindi bihugu niko bimeze
niko biri ngaha mu rwanda uri kuratembera i kigali urahura n'abatari bake hama wabaza bakakubwira ati tugiye kuraba abaririmba abavuza ibyuma bakatubwira bati turamaze kurenga mirongo itatu murumva ko ari benshi kandi baraje hamwe bakavugana kuko nk'uno munsi twavuganye aho batumenyesha yuko bagomba kuza bava bakora igiteramo ku- mu makambi y'impunzi kugira bara nyene bufasha bene wabo naho nabo nyene bakenewe gufashwa urakoze cyane desire hatungimana kandi twongere kuguha ikaze hano ku ijwi ry'amerika abantu benshi bari bakumbuye amakuru batarira kaze neza desire hatungimana kandi urakoze cyane
ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye mbona abantu b'imico mibi mibi myinshi itandukanye byo bikazana ingane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawe tubana tutumvikana mana nkumbure nijewe ngana n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu mwafite bibi kandi ari vyiza acira urubanza bona ategerezwa kurucira nimba ari uko bimeze mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe mbaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe mbaye amaso mana mbabarira nabonye abantu bica abandi kandi batabarya mbona n'abandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dupfa ku isi kandi dupfa tukabisiga hakaba n'abandi badatinya kwigira wewe mana nkumbure ni jewe ngenda mbona ibihushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibi n'umweranda hari n'igihe mbona ibirengeye ukwemera kwanje abisi niko tumeze mana tubabarire ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira nabonye ibintu byinshi sinobivuga byose mana nabonye abizigo badashaka ko abandi batera imbere mbona bakamenyi atana kimwe batazi niwe waturemye garagaza udutahure mana ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo sinzi ko ari byo mbaye amaso mana mbabarira mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe mbaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe mbaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe mbaye amaso mana mbabarira
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga Ah, muri studio hano ya karindwi washington muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ikiganiro cya none ibyo nabonye ni indirimbo y'umuhanzi yoya jamal nk'uko mugenzi wanjye desire atungimana yari amaze kubivuga umwe mu bahanzi b'abarundi bahunze igihugu ku mpamvu zitandukanye umutekano muke cyangwa se rimwe na rimwe kuba barahunze kubera ibihangano byabo bisa nk'aho leta itishimiraga muri studio rero muri aka kanya turi kumwe n'abahanzi babiri b'abarundi Ah, umwe ni yoya jamal ari nawe waririmbye iyo ndirimbo murimo kumva yitwa ibyo nabonye yoya jamal ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika yewe murakoze cyane yego turi kumwe kandi na abubakar alias satibi nawe umuhanzi w'umurundi nawe muri iyi minsi akaba abarizwa mu gihugu cy'u rwanda kaze neza satibi Eh, murakoze cyane enda mwiriwe Eh, mwiriwe cyane kandi namwe bakunzi bacu tubahaye ikaze muri iki kiganiro tubamenyesha ko mu mwanya muto namwe tuza kubaha ijambo kugira ngo eh, mugire ibitekerezo mutanga cyangwa se ibibazo mubaza aba batumire bacu ari bo yoya jamal na abubakar alias satibi reka mpere kuri yoya jamal yoya jamal eh, uri umuhanzi wakunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi n'ubu uracyakunzwe cyane ah, wasohoye indirimbo nyinshi cyane abarundi bakunda ndetse n'abanyamahanga ah, ariko muri iyi minsi ntabwo ubarizwa mu gihugu cyakubyaye yoya jamal ah, impamvu zatumye uhunga igihugu cyawe ushobora kuzitunyuriramo muri make ubwa mbere hoho icyatumye mpamvu igihugu jewe ku ku ruhande rwanjye nahunze umutekano muke muri rusange kuko jewe mbere y'uko bijya byose bitangura jewe naba mu nyakabiga Eh, hanyuma mu nyakabiga haraza umutekano muke aho hari hariho ibintu byo kwiyamamaza barwanya ikiringo cy'umukuru w'igihugu hajya mu mabarabara amapolisi nabo bakabatera amakirimogene rimwe na rimwe hagapfa abantu impamvu kumva ngo abantu bari bukanse ngo birwanyiye mu mazu y'abantu ngo baje gufata umuntu mu nzu maze kubibona gutyo mbona biragoye ko umuntu yobaho aguma mu nzu nk'umupirizoniye kuko ntafite uburenganzira bwo kwambura imodokari ngo ndayitware mbabara hari amabuye hari uhagarara ndavuga ati reka basi mfume nja mu rwanda gatoya nizagabanuka nzotaha hanyuma biratera kugabanuka n'ubu ndi mu rwanda E, muri studio nanone kandi turi kumwe na Satibi Satibi uh, nawe ushobora kutunyuriramo muri make uh, zimwe mu mpamvu zishobora kuba zaratumye ubu ngubu ubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda aho kuba uri i Burundi kugira ngo ukomeze akazi kawe nk'umu- nk'umunyamuziki
Eh, ku bw'ibyo icyo nabivuga ko ni uko ah, ah, kuba naravuye mu burundi nk'uko yaba jamali yabivuze ni umutekano muke umutekano muke eh, kukumbura ntiwabangamira jewe ariko wabangamira akazi kanje umuziki ni ikintu nkunda kandi umuziki nicyo kigwanisho ushobora kuvuga ni iki ni ikigwanisho ushobora guha education kwigisha no gushikiriza ubutumwa bwiza abanyagihugu nako ahantu hatari umutekano nta inspiration woronka kandi umuziki niyo profesiyo yanjye yonyene niwo mwuga wanjye wonyene umwe mfise ku buryo i bujumbura hatabaga konseri kandi kubera umutekano muke ahantu baduhamagara n'aho bari babihagaritse eh, amakontra twari twasinye bisa naho ubuzima bwacu bari bari bugiye kwisonura gato kuko twari mu iterambere vi- byaraboneka ibintu byinshi ako byarasubiye inyuma
Yoya Ivyo Jamal byose yego ni komeza ikintu- komeza nivyo bintu byatumye je mpunga kubera akazi kanje nuko ntashobora kubaho neza i burundi mu gihe ata- ntariko ndakora nivyo
Satibi ukumbuye abakunzi bawe i Burundi
ndakumbuye bene wacu ni nako ndi umurundi ijana ku ijana kuba mu buhungiro birababaje kandi birababaza nako nawe woronka amamiliyoni ari mu nzu intuntu n'agahinda nibyo bura mu gihe uri hanze y'igihugu cyawe n'ababyeyi bawe eh?
Uh, yo- Yoya Jamal Satibi avuze ati umuziki ni wo mwuga wanjye umuziki ni ikigwanisho Ah, muri iyi minsi ah, nubwo mugerageza gukomeza uwo muziki mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'ahandi mujya ntabwo ariko bimeze nk'uko mwakabaye mukora uwo muziki mu gihugu cy'u Burundi
nibyo kabisa kuko mu burundi hari abantu baratunze bafite amakontara yabo bamaze gusinyanira n'amakampanizi ariko yarahagaze hari ibintu twarategura bikaba buri mwaka barazibuka abarundi ama evenema yaba za primusik za isanganiro award top ten tube award araba ama award menshi araba ama- ama evenema y'abarundi ukabona ko uriko uririmbira abarundi bazi indirimbo zawe baryohewe bikaguha nawe umutima wo kuvuga ati igihugu cyanjye kiri mu mahoro kandi igihugu cyanjye kiranyishimiye kandi ukaronka n'umushahara wawe ukabandanya kubaho neza biratandukanye cyane no ngaha mu rwanda aho usanga turirimba eh, mu mabara ugasanga dufite amabandi yacu dukoresha tukaririmba mu mabara umushahara usanga nta n'umwe muwe mu burundi ugasanga kwiyungunganya ngaha mu rwanda cyo kimwe no mu burundi kuko naho umuntu yovungira hehe urakata nk'ahandi hose atari iwanyu ntiyaba ari iwanyu umuntu wese ku isi agirwa n'iwabo nicyo mbona gitandukanye cyane no kuba uri ngaha mu rwanda eh, nk'uko nateza kuba ndi mu burundi nicyo tandukaniro je mbona kuko aha ni mu rwanda si iwacu iwacu ni mu burundi ibyo nokora byose ntariko ndabikorera muhira nta mahoro bimpa kandi binsaba gutangura bushaka kuko mu burundi nari ndahabaye imyaka myinshi Uh, Satibi uh, Yoya Jamal avuze zimwe mu ngorane muhura nazo cyane cyane nk'abahanzi ubu ngubu muri mu buhungiro nawe izo ngorane uremeranya nawe nawe niko bimeze egome muri rusange byose niko bimeze Tura- turatembera amabuwate yose ubu amabaha kugira ngo turonke n'ako gafaranga na gake ubuzima bwo ngaha birat- buratandukanye cyane n'ubuzima bw'iwacu Eh, kuko ngaha n'amazi uragura bebe we utaronse agafaranga ntushobora kuriha inzu ntushobora kugirane bati home muhira hari heza twari tubifise ariko ku buryo tutavyo tukigira ku bwanje naratanguye ubuzima busha mu ahandi hantu bifera n'imuhira kuba nirirwa m- muri buwate ndiko ndarondera amafaranga yo kurya sinabikoraga muhira iyo niyo diferanse ihari kuba ngenda ahantu nkaririmbira ku biciro gito kumbura ibihumbi amajana atatu vy'amanyarwanda amajana abiri kera na- ubusanzwe muhira naririmbira umuriyoni ni uruhombo urumva ni ingorane nizo za ngorane tu dushima imana kuba tugihema no kuba tugifise a- agahogo tuzobikora imana izoduha amahoro izo ngorane ahanini zishingiye ku bibazo bimaze iminsi bibera mu gihugu cy'u Burundi ibyo ni nabyo bibazo byatumye mufata umuhanda mugahunga igihugu cyababyaye mukerekeza imahanga nkamwe mubona uruhare rw'umuhanzi rwa ruhe cyane cyane mu bijyanye no kwimakaza umuco w'amahoro kwimakaza ituze no kugerageza kugarura ah, umutekano mu gihugu cy'u Burundi mpere kuri wowe yoya jamal
Yeah, ubwa mbere hoho umuririmbyi arafite uruhara rukomeye cyane mu buzima bwa minsi yose kuko umuririmbyi eh, uretse ko aririmbira abantu bakaryoherwa bagatamba bakishima ikindi gikurikira umuririmbyi atanga ubutumwa bushobora kwigisha abantu bamwe kuva mu ngeso imwe cyangwa kujya mu yindi cyane agatanga ubutumwa bushobora kuremisha abantu mu ngorane barimo cyangwa bagenda bahura nazo mu buzima mu kuremisha kuvuga rero ngo ibyo byose twarabitakaje kubera ko umuco wacu ni ikirundi twari turirimba mu kirundi ibindi biga mu kirundi rimwe na rimwe mu giswahili nkaririmba ubutumwa bwumva cyane abarundi n'abanyarwanda nk'umbure kubera ko indimi zacu zishaka gusa ariko rero rimwe narabitakaje gusubira gutangura ritme kwiga eh, icyo bakwita dososiyo mu rwanda kugira amenyete y'abanyarwanda grand party of rwanda izi n'izi n'izi ntabwo ari ukuvuga nta munyarwanda ni ikintu kidasa cyane kenshi ikintu natakaje mbona natakaje kuririmbira abantu abagenda abanezereza bakama umushahara nanjye nkaryoherwa ampulisibyo nkatanga ubutumwa kugira ngo umuntu amenye ati iyo yaba umuririmbyi ibintu biba mu burundi cyangwa biba ahandi abibona gutya icyo nicyo kintu gikora natakaje cyane E, Satibi yoya agize ati uruhare rw'umuhanzi akenshi ni ubutumwa acisha mu ndirimbo ze ku ku mibereho ah, y'abumva ubwo butumwa ese wowe kuri wowe ubona uruhare rwanyu rwaba uruhe kugira ngo ibimaze iminsi bibera mu burundi bibe byashakirwa umuti Satibi uranyumva ndakumva cyane yego u- u- uruhare yes rurahari ru- ru- dufite uruhare ni bisanzwe bizwi muziki twavutse tuwusangaho muko twasanzeho ababyeyi bacu kumbure batamba za bob marley za bob marley zagize revolution zahinduye ikintu ku isi ni nako mu gihugu hari indirimbo kumbure zaririmbwe n'abaririmbyi b'abarundi zahinduye ibintu eh, zirereka abantu bamwe bamwe inzira nk'uko umuririmbyi ashobora kuririmba indirimbo ziturira kuko aba yumvirizwa n'abantu benshi benshi ku buryo ijambo ryiwe ahagara muri studio rigashika kure uruhara mu kugarura amahoro mu burundi tuba rufise ni nako abaririmbyi turi ngaha mu rwanda canke muri uganda canke ahandi hose tuguma dukora ni nako turandika amamesaje tuguma twandika kumbura ejo cyangwa uno munsi turashobora kugira icyo dukoze ariko byiza byiza ni uko dukora icyo dukoze tukabwira abantu bumva nako abanyagihugu bato bato dushaka amahoro nta kindi murakoze muri ubwo butumwa mutanga hari igihe mushobora kuba mwarigeze muhura n'ibibazo cyane cyane haba mu nzego za leta cyangwa se eh, mu nzego z'umutekano bijyanye n'ubutumwa mwatanze
nanjye nka sati bi indirimbo naririmba narifokasinga cyane ku bajene kuko lejone murabizi eh, imiyabaga ya imisore nibo bantu ba mbere bakoresha imbaraga n'ingufu nyinshi mu kubaka igihugu dore ko uno munsi ntari kubaka mfise ingufu mfise uno munsi zitari ko zirubaka igihugu cyane uburyo nshobora kuba naravuye mu burundi sinigeze ndirimba politiki cyane cyangwa ngo ndonderwe ariko umutekano w'inda kumbura ejenti ngaha mwana w'umuntu muto ariko kumbura uwabikoze ibi byose kugira mbere ngaha umwana wiwe ari etaje ni cyangwa ahandi ni nako ubutumwa ni ubunyene ndi kuvuga ngaha n'icyo tujejwe sinirukanywe n'umuntu jewe nahungishijwe no kuba akazi kanjye katagenda neza nta kindi yoya ari ibibazo wigeze ugira cyane cyane kubera ubutumwa bukubiye mu ndirimbo zawe byo nta muntu n'umwe yigeze anyitwarira cyangwa nta muntu n'umwe yigeze ngira ku iterabwoba nta muntu n'umwe yigeze andondera nta muntu n'umwe kuko nta ndirimbo n'imwe nigeze ndirimba icuza umuntu cyangwa icuza leta cyangwa icuza abatavuga rumwe na leta byo naririmba indirimbo zivuga ku butumwa bw'ingorane abarundi bafite byaba ibyo biturire byaba ku kunyuruza amafaranga ya leta n'ibindi nta muntu n'umwe nigeze mbwira ngo wowe wararangije amafaranga ya leta cyangwa ngo wowe ntayo wanyuruje nta muntu n'umwe yigeze ngira ku iterabwoba kabisa nubu ndamubeshe nta n'umuntu yigeze anyitwarira mbese naraza no mu ma mainstitution menshi ya leta abantu bakani- bakanyitwararika nk'abandi barundi bose bakamfasha serivisi ngiye kurondera urumva noba mbeshe nimba mvuze ngo hari umuntu yigeze andondera icyo nahunze nk'uko satuda bivuze jyewe nahunze kubangamirwa mu kazi kanjye no mu kibano wumva ko nashobora kujya kuririmbira abantu ariko akazi kantuze rero nta biro mfise nta byashara mfise nkora hama nkumva ko nashobora kujya kuririmba kuko umutekano udahari abantu batazakora ibiteramo ndavuga ati reka basi ninjure ndabe ko n'ahandi bunyumviriza ntume ndirimbira ahandi ahandi ntibyakunda ngira nzogaruka n'umuhoro n'indirimbe biba byagenze neza nuko byo byagenze birampunze radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema muri studio turi kumwe n'abahanzi yoya jamal na satibi bose ni abahanzi b'abarundi ariko muri iyi minsi bamaze igihe bari mu buhunzi mu gihugu cy'u rwanda indirimbo mwumva n'ibyo nabonye ya yoya jamal turagaruka mu kanya gato dukomeza iki kiganiro duha urubuga namwe bakunzi bacu kugira ngo mugire ibitekerezo mutanga cyangwa se mubaze ibibazo aba batumire bacu muri aka kanya
nabonye abantu bica abandi kandi batabarya mbona n'abandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dufite ku isi kandi dupfa tukabisiga hakaba n'abandi badatinya kwigira wewe mana wumbure ni jewe ngenda mbona ibiwushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibi n'umweranda hari n'igihe mbona ibirengeye ukwemera kwanje abisi niko tumeze mana tubabarire ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ngwaye amaso mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira
ibyo nabonye indirimbo y'umuhanzi yoya jamal ah, turi kumwe muri studio ya radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri kumwe nanjye edi rwema kandi muri studio turi kumwe na abakar alias satibi nawe mu kanya turaza kubumvisha zimwe mu ndirimbo ze hanyuma dukomeze ikiganiro yoya jamal na satibi ah, mu byo mu- muvuze cyane mugaragaza ko nubwo hari ibibazo bikomeye mwagiye muhura nabyo nubwo igihugu gikomeje kujya mu bibazo ntago muzigera muhagarika umwuga wanyu wo kuririmba ah, ndetse nta nubwo muzotakaza akaranga k'uburundi mpere kuri wowe yoya jamari ese biroroshye kugira ngo mukomeze uwo mwuga n'ibihe murimo Eh, ubwa mbere hoho impamvu bitoroshe ni uko eh, nko ngaha mu rwanda nta bantu benshi twari dusanzwe tumenyeranye uretse ko abantu basanzwe bazi indirimbo zimwe zimwe cyangwa ugasanga ufite abagenzi bakeya ceke no mu burundi aho wasanga mu burundi waramaze gutegura ukuntu uzakora akazi kawe ni ukuvuga ngo ari studio ukoreramo indirimbo yawe ari aho ukorera ibiteramo byawe ari abakuvugiriza abamizisiye ari abantu bakora mu bya promotion ari abantu bakora byose wari wamaze kubitegura ngaha mu rwanda ni ngombwa ni gutangura bushasha aho umuntu atanguye kariyeri bushasha atangura kumenyana n'umwe umwe mw'abo bantu bose niho bitandukanye nawe ubundi kuririmba umuririmbyi ntiyigera areka kuririmba aho yoja hose hari n'abaririmbyi b'abarundi bataba mu burundi baririmba murazi ba nimwongere leonard baba hanze murazi ba kasha nini bararimbye imyaka myinshi bataba mu burundi murazi ba kidumu ba nairobi bararirimba natwe tubandanya turirimbe indirimbo zacu ijwi ryacu rizosamirana hose ku isi yose kandi abantu bazokumva ubutumwa bwacu naho bizodufata intambwe kugira ngo dutangure tubigire tubimenyera ko bizoshoboka ariko kandi icyadushimisha cyane ni uko turirimbira mu burundi hari amahoro tukaririmbira mu gihugu cyacu turirimbira abavukanyi turirimbira abavandimwe nicyo gihe kirashimisha ku mutima nka jewe satibi namwe ntimuzigera muhagarika ah, gukora umwuga w'umuziki niko bimeze
Eh, ntibikunda ko duhagarika uko nyine kuko ni ikintu tuba twiyemeje kandi ni umwu- ni umwuga utu- dutunze uretse ko uno munsi byahindutse twari twiyemeje mbere yuko dutangura kuririmba twete ibendera ry'igihugu Eh, peu importe naho eh, naho mu maleta yose agiye akurikirana nta gaciro ariko itera umuririmbyi ni ibendera ry'igihugu ni imaji y'igihugu ni nako bujya burundi ni twebwe ni twobwanka ntibikunda kuba noreka kuririmba uno munsi nka satubi nkabiheba ni ukuvuga yuko nzoba nasi uburundi kuko ni- niyo ntererano imwe ishobora gutera igihugu cyanje niyo hantu hamwe nshobora kuvuga ati ndafashe ngaha ingufu zanjye muri ino myaka mirongo ibiri canke mirongo i- eh, itatu y'u- y'ubusore bwaje mbashe kuzitanga gukorera igihugu kuba ndirimbo uno munsi rero ni ukuba ndiko ndakorera igihugu nabyo gukorera igihugu uri umupatriyote kabisa murumva ko utoreka kubikorera ngo ngo kubera uku n'uku n'uku kuko ibintu bizohinduka siko bizokwama murakoze cyane ah, satibi na yoya jamal noneho muri aka kanya reka tugerageze ah, tuvugane n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi nabo bagire ibitekerezo batanga ndetse n'ibibazo batanga duhere kuri olivier olivier uranyumva yego cyane urabarizwa he olivier Eh, jewe ndi mu ntara ya cibitoke muri komine mugina ku mutumba wa rusagara mu magambo ahinnye cyane ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe kuri aba bahanzi dufite muri studio muri aka kanya ubundi bwa mbere na mbere hoho mbanje kwifatanya n'abo barundi bagenzi bacu nubwo bahunze ubundi ibibazo bahunze byari iby'umutekano mukeya ariko ubu turabona yuko abajejwe umutekano bariko baragarukana ibintu ku murongo cyane rwose kuko turabona ko bakora batiziganya mbanje rero kubabwira yuko nka jewe ndi mu burundi nobipfuriza gutaha mu gihugu c'amavukiro kuko intambwe ubu ngubu turiko si ya yindi byatangurako hama ikindi naco nkababaza nimba kuri bo ibyumviro bafise n'ibitekerezo barifuza gutaha mu gihugu c'amavukiro bakagaruka gushigikira amahoro n'umutekano hamwe n'iterambere bakabandanya banahumuriza abarundi bagenzi babo babicishije mu ndirimbo bahora baririmba olivier turagushimiye cyane ah, dufite kuri telefoni kandi dan dan uranyumva amahoro ndabumva cyane edi gwema ego wowe uba u- uri hehe muri aka kanya ego je nitwa dani promese ndi mu gihugu cy'u burundi ndahi bujumbura nyene ibitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe mu masegonda make cyane kuko dufite abantu benshi ku murongo ego bwa mbere na mbere ya jamari n'umuririmbyi satubi manje kuramutsa cyane bimwe byimva mutima ah, kuko ndabibuka cyane mu muziki w'uburundi no mu biganiro bitandukanye by'umuziki w'uburundi hama nkibandanyirije ko nyene eh, icyumviro canje ni uko muri ibi bihe eh, igihugu dusanzwe du du- duciyemwo byari ibihe bitandukanye kandi ariko byari ibihe byaranzwemo n'amabi menshi atari gusiga abo baririmbyi eka n'abandi b'abarundi